Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii marsariitiif fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan. roobii bitootessa 19 bara 2019 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo bitootessa 10 bara 2011 keessummeessaan keessan raani namoo daandiiti.
Babarootooleen soraala keeddaa'imtuu biyya isanitti Afrikaatti biyyittii xiqqayyoon garbindii jalqubattu Moozaambikitti obomboleettiin dhufte dhawaan galaanarra gargalte nama kuma tokko caalu fixuun ooltu. Mataa oduu keessaa tokko.
Godinaa Wallagga Lixaa aanaan ajjootti namoonni shan qaama hidhateen ajjeefamuu dubbata qaamni mootummaa hanichaa. jimaata dabre kana niwuzilaand keessatti masjidoota lama keessatti amantoota salaataaf walitti qabaman irratti dhukaasa banamee namoota shantama galaafate keessa namni lubbuun hafe waa'ee balaa sanaa yookaan waa'ee dhukaasa sanaa maal dubbata fiilmiin haaraan jaatanii jireenyaa jedhamu dilbata dabre kana finfinneetti eebbifame daarektarri fiilmichaaf daawwattoonni maal jedhu kanneeniif kabiroodhaaf hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma oduuf gara soorataa deebinu.
Moozaambikitti obomboleettiin Indaayi jedhan garba biyya gargalchite dhawaan galaana namirra gargalte nami kum tokko dhumachuun ooluu jedha pirezidaantiin biyyi suni Filippe Nyuus. Obomboleettiin tunin mudhii lafa gam kibbaatti dhufteetin Moozaambik biyyi xiqqayyoo afaan garbaa Indii jalqubat Afrikaa gara kibbaatti jechuun gargalchiteetiin namni hedduun keessaa dhumate biyyitti tunin rakkina hamaa keessa jirti. Tujubeen nutti.
Obomboleettii hamaan rooba yandoo makate kan biyya Afrikaa gama kibbaa dhahe kurna tokko keessatti isa duraa yoo ta'u balaa hamaa dhaqqabsiisuusaa jaarmuliin gargaarsaa beeksisaniiru. Moozaambiik naannolee hedduun sababaa lolaatiin daandiin addaan citee jira. Kun immoo kanneen miidhaan irra ga'e dhaqqabu akkasumas balaan hagamee akka dhaqqabe guutummaan qorachuuf rakkisaa taasiseera. Lakkoofsi namoota du'anii sirriitti meeqa akka ta'e hin beekamin jira garuu. pirezidaantiin moozaambiik akka jedhanitti hamma kuma tokko ga'uu mala gareen federeeshinii fannoo diimaaf baatii diimaa irraa walitti dhufe magaalaa moozaambiik beeyiraa kaleessa dhaqqabee jira balaan dhaqqabe hedduuf suukanneessaa ta'uu gareen kun ibseera biilsaaleen gamasii dhibbarraa harki sagaltamni manca'aniiru dubbiimaan federeeshinichaa maatiyuu kocharaan akka jedhanitti lolaa hamaan yaaddoo guddaa dhaqqabsiiseera lolaan bakka tokko tokko hanga meetira ja'aa yoo ga'u. hamma guutuu manaa uffisutti ga'ee fiixee mukaaf muka telefoonaa dhaabatee jiru liqimsee jedhan.
The reports from the assessment that went out yesterday, which was government UN, were that people were huddled on rooftops, huddled in trees.
Akka gabaasa xiinxala kaleessa mootummaaf tokkummaa mootummootaa biraa ba'een namoonni guutuu manaatti ol ba'anii damee mukkeeniitti ol ba'anii nama dhaqee isaan oolchu eeggataa jiru. Dhugumatti hojiin barbaachisaa fi lubbuu oolchuu isa duraati garuu battala. qubsumnis barbaachisaadha uummati kuma dhibba afur yoo xiqqaate qe'ee ofiirraa kan buqqa'eef mana jireenyaan ala ta'ee jira jedhan fannoo diimaan kanneen hobomboleettii kanaan miidhaman deggeruuf gargaarsa yeroo hatattamaa doolaara miliyoona kudhan gaafatee jira sagantaa nyaataa addunyaa akka gabaasetti uummata moozaambiik keessaa kanneen lolaa bishaanii ol ka'aa deemu gidduutti danqaman hedduudhaaf midhaan nyaataaf gargaarsa kabiroo ittiin ga'uuf ariitiin hojjetaa jiraachuu beeksise. gargaarsi yeroo hatattamaa barbaachisus heddummaataa adeemuusaa jaarmiyaan kun beeksiseera.
muummeen ministeera itiyoophiyaa dr abiy ahmed imaltuuf qaataar jira bulchoota achiitiin wal arganii waan hedduurra wal dubbatan investimentii tuuriizimii fi misoomaa fi waan gargaraa irratti biyyattii lamaan waliin hojjechuu dandeettiirra wal mari'atan. qorattooti balaa xiyyaara itiyoophiyaa sanduuqa odeeffannoo xiyyaara itiyoophiyaa torba soddomii torba torbaan dabricaa caccabe faransaayitti kennanii biyyatti deebi'an jarri kun odeeffannoo paayilootootii itiyoophiyaa lamaan walaasaanii walaa isaanillee hayyuu caqasanii xiyyaara kana faransaayii qorachuu jira balaa xiyyaaraa kana jechuun ji tokkoon keessatti waan argan biyyatti himan gosti somaalee dirree daawwatti wal dhabanii isaaf gurgura karaa abbootii amantiitii fi jaarrolee biyyaatiin araarsuutti jiranii tujubee nutti.
dirree dhawaa keessa ka maadheffatan ugaazii isaa mustaafeef ugaaziin gurguraa ziyaad har'a araara gosoota lamaaniif jecha bakka filatame erariin seenaniiru. Sirna araara guyyoota kudhaniif tura jedhame kanarratti gosa lamaanirraa kan filataman hoogganoonni gosoota soddomii saddeetii akkasumas kabiroo gosoota somaaleerraa kan filataman jaarsoliin araaraa kudha tokko argamaniiru. Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa gosa isaa obbo Muhammad Maa'iliin akkas jedhu. Rakkoon isaaf gurguraa ilaalchisee jiru bakka lamatti qoodama. Inni duraa dhiigaaf gumaa gatii gumaa baasuu yoo ta'u, araara gama adda addaatiin filatama ilaallata. Kan biraan immoo rakkoon karaa malkaa jabduuf erariin jiru ilaalame jaarsoliin gama sadanuurraa walitti dhufan mari'atanii furmaatatti godhuu jedhan. Dirreedho'aaf erariin dabalatee aanaaleef gandeen hedduu keessa ka jiraatan gosoonni isaaf gurguraa baatilee darban keessa irra deddeebi'uun walitti bu'uun isaanii ni yaadatama. Kanaanis qabeenyaa hedduun manca'eera. Gosoonni lamaan waggoota dhibba shanii ol kan ittiin bulan seerri ittiin bulmaataa heer jedhu qabu. Akka seera kanaattis kan balleesse gumaa baasuudhaan araarri bu'a. Kamisa fuula duraa hoogganoonni olaanoon paartii Dimookiraasummaa Uummata Somaalee gama erariitti imalu jedhamee eegamaa jedha Addis Chakkol dirree dho'arra.
Raadiyoonis VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan. Reeffi namaa Niiwu Ziilaand magaalaa Kiraayist Sheerchi keessatti dhumate warri isaaniitti kakkennuutti jiran. Namni jimaa tonanaa masjid Niiwu Ziilaand keessatti dhumate shantama. Namni biyyi balleessisuun namganna 28ti biyyiita faranjiiti yookaan ammoo biyyiitaan keessa namuma adii qofa jiraachuu mala jedhee warra faarsu keessaa tokko hagammaatti reeffi nama kudhanii lama abbootiitti kennan. ameerikaaf biraazil hariyyummaa jajjabeeffachuuf falachuu jiran pirezidaantiin biraazil jaahir bolsaanoo fi ka ameerikaa doonaald tiraamp ardha siyaasaaf daldalaaf waan akka akka irratti walmari'achuu fi waayit haawus bulchiinsi mootummaa ameerikaa keessatti dhufuuf qophii jiranii walmari'achuuf qophii jiranillee oduu namaaf qabatattanama.
kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa ka dabruu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. godinaa wallagga lixaa aanaa ajjootti namoonni shan qaama hidhateen ajjeefamuu itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasaa baadiyyaa paartii dimokiraataa oromoo kan aanichaa vii'oo'etti himanii jiru lammiileen alaa lama namoota ajjeefaman sana keessa jiraachuus dubbatanii jiru namoonni ajjeefaman kanneen hojii albuudaa baasuu qorachuutti bobba'anii turan ta'uun isaaniis dubbatamee jira kana kan dubbatan saanraayiz kaampaanii jedhamuuf kan. hojjetan nama eega balaan sun ga'e booda dhaqqaban ta'uunis beekamee jira qaama hidhatetu namoota kanatti dhukaasee ajjeese ka jedhu mootummaan eenyummaa qaama jedhu kanaa ifatti hin dubbanne naakoor malkaatuu naqamterraa gabaase.
paartii dimokiraataa oromootti itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasa baadiyyaa naannichaa obbo amanuu dhiinsaa waan har'a ganama tilmaamaan naannoo sa'aatii tokkoof daqiiqaa soddomaatti aanaa ajjoo ganda humna waaqayyoo bakka addaa dhagaa adii jedhamutti ta'ee akkasitti ibsu.
Warri albuuda baasan gara albuuda baasuutti osoo deemaa jiranii.
Nama meeqa isaan?
Nama shan.
Eessaatii gara kamitti adeemu?
Najjootii gara ganda humna waaqayyoo jedhamutti.
Najjoorraa kiiloomeetira meeqa fagaata?
Kiiloomeetira shan akkas fagaata.
Maayinni wanti uumame?
Namoonni sun biyyitti dha'amanii achi waraanni biyyattisaan dha'amanii achi waraanni walitti makkina sana hojjetaan gubate. Yoo ta'e egasii booda immoo namoota sana makkina sana hidda dhaamsee halkaasee reeffa isaanii baafamee waan ta'e kanumatti ta'e eenyu kan gocha kana raawwate.
Adda baafne waa adda baafne walitti qabnee isin gabaasna.
Qaamni ajjechaa kanaan shakkamis ta'e itti gaafatama fudhate hin jiru jedhu obbo Amanuun haa ta'u malee qaama hidhatee socho'u ta'uu hin haalle bakka bu'aan waajjira nageenyaaf bulchiinsa aanichaa obbo Efreem Bayyana gama isaaniitiin yeroo bakka ajjechaan kun itti dhaqqabe gahan qalaa rasaasa kilaashii dhukee afurtamii sadii hanga afurtamii shanii ga'u lafa argamuu ibsan. Namootni naannoo sana jiraatan sagalee dhukaasaa dhaga'uun nutti himaniiru eenyu akka dhukaase gargar bahuu baatus namoota sadii hanga afurii ga'an arguus nuuf ibsaniiru jedhan dhimmicha gadi fageenyaan adda baasuuf namoota naannichaa kudha shan ta'an qabanii qorachaa jiraachuus himanii jiru qaamni nageenyaa bakkicha kan qaqqabe erga ajjeechaan kun raawwatameeti jechuun raadiyoo sagalee ameerikaatti himanii jiru. hojjetaan kaampaanii qorannoo albuudaa saayinraayis jedhamu obbo Mitikuu Faayisaa dhaabbatni isaanii hojii geggeessaa isaa dabalatee lammiilee biyya hindii fi jaappaan akkasumas kan Itoophiyaa sadii waliigala namoota shan yeroo tokkotti dhabee jedhan haala har'a ganama mudates akkasitti yaadatu.
Hariiwwan ilmaan jireenyaa inni isaan fuula dura ka'anii makiinaatti yaabbatanii makiinaan isaanii diifoordiidha.
Sa'aatii meeqatti jechuudha?
Sa'aatii tokkoof daqiiqaa digdama. Ana dabalatee shuufarii dabalatee immoo booddee isaanii turre jechuudha. Naannoo Najjoo Jalluu Hattaa iddoo jedhamutu jira Najjoo keessaafi. Awwaarri gar malee ka'e diifoordiin nu dura ture waan ta'eef.
diifoordii sana keessa namoota shanan kanatti ture eeyyee namoota kana shanantu ture.
eenyu eenyu maqaan isaanii Inni tokko maanaajerii dhaabbatichaati Alamaayyoo Malaakuu Baayisaa jedhama. Baqqalee Tafarraa kan jedhamu jira namni gara biraa. Jiyooloojistiidha. Badhaasaa Baqqalee Taayif Manaajerii. Lammi alaa waraantiin jedhu inni hindii suni Sheeshi Darbeen Kaataa jedhama. Daayiraaktari manaajeriidha ga'een hojii isaati. Isheen dubartiidha siin jedhe sun Kaanaakoo Naqaaniish jedhamti. Jeneraal manaajeriidha isheen immoo. Murtii daqiiqaa sadii afur shan kan hin caalle kana gidduutti takka dhaabbannee gaafa imala geggeessinu kiiloomeetirii lama kan hin taane magaalaan ajjeerraa naannoo ganda duwwaa afuritti dhiyoodha. Daandii konkolaataan yookaan konkolaachisaan tokko irra deemurraa maqee argine konkolaataa kana. Konkolaachisaan inni kan kootii makiinaa bira darbee gaafa galagalee ilaalu jechuudha gaafa fuulaan galagalee ilaalu mastaawotiin qaqqabee jira. Innis gara mariitti gadi gugguufee jira. Taaleen bu'e makiinaa isheen keessa jirurraati. Isheen siriyeelli ishiin jedherraati. Jiyooloojistiin obbo Baqqaleen addi isaanii dhahamee mormi isaanii jalli dhahamee mataan maanaajeraa amman siin jedhu Alamaayyoo dhahamee mariirratti gadi gugguufee jira.
maalii waan dhaame fakkaata Rasaasa rasaasa kan kilaashiiti achi tottofteetti lafa sana. Nan iyyee gaafan argeedhu iyyeen gara mandaraatti fiige. Warri mandaraas dhukaasa hedduu ture. Sabaddee anis haalli sun joonsun waan na sodaachiseef iyya sana dhaabeen bulchiinsa aanaatti bilbile nu qaqqabaa humna nu ergaa maaliif addina keessaa bahuudhaa fi nutti ulfaataa namoonni keenya miidhamanii nu jedheen bilbile jechuudha. Turtii sekendiidhaan kana bilbilee deebi'ee booddee makiinaa sana rasaasni intinii ishee dha'eera salbaatiyoo ishee.
bakka boba'aan jiru jechuudha bakka boba'aan jiru sana dha'eera achi ta'ee abulluqee haaruu jalqabe gubatee makiinichi gubataa jira jedhe qonnaan bulaan tokko dhufe isa booddee namoonni kun dhufanii qaqqabanii akkuma akka isaatti abidda dhaamsuudhaaf yaalii goone maal jenne hin danda'amne akka danda'amaa ta'etti gaamma reeffa shanan isaanii hunda isaanii kafalchiisee amma kun hospitaala Najjoo keessa jira tuni reeffa saanduqa gashaa yeroo naa bilbiltee jechuudha.
Reeffi namoota ajjeefamanii kan hospitaala Najjootti qorannoon adeemsifameef yommuu ta'u, maatii isaaniitti haala geessan irrattis mari'achaa jiraachuu obbo Mitikkuun dubbatanii jiru. Kaampaaniin isaanii eenyu waliinuu wal dhabdee akka hin qabnee fi waggoota lamaaf walakkaa ta'aniif naannichatti qorannoo warqiif sibiilota jajjaboo geggeessaa turullee dubbatanii jiru. Ajjechaa har'a ganama ganda humna waaqayyoota ta'e quba qabaachuu kan dubbatan itti aanaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina wallaggaa lixaa obbo Aggaarii Qajeelaa isaanillee qaama hidhatee socho'u ta'uu dhageenye malee eenyu akka ta'e addaan baafnee qoratamaa jira jedhan biiroon dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa humnootni meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an namoota shan haala suukanneessaan ajjeesan jechuun marsariitii hawaasaa isaa irratti maxxansee jirus ta'u eenyummaa qaama kana godhee ilaalchisee odeeffannoo dabalataa hin baafne odeeffannoowwan dabalataa kan fuulduratti argaman yoo ta'e kan isin biraan geenyu ta'a raadiyoo sagalee ameerikaaf naakoor malkaa naqamteerra.
Akka dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jimaata dabre kana jechuun bitootessa 15 bara 2019 biyya Niwuziilaand magaalaa Kiraayist Church keessa jiran masjidota lama keessatti amantoota salaataaf walitti qabaman irratti hidhataan tokko dhukaasa banuudhaan namoota 50 galaafate. Majjida isa tokko kan namoonni 40 keessatti ajjeefaman keessaa kanneen turaniif lubbuun hafuudhaaf carraa argatan keessaa tokko obbo Abdulqaadir Abbaa Booraati. Jaallanneen achitti bilbiluudhaan dubbistee jirti haala guyyaa sana ta'e ibsuudhaan jalqabu.
Guyyaa jimaataa salaataa jumaa salaachuudhaaf deemne osoo maateenyee masgiida keessaa imaamtichaa waan inni dubbatu gaafoo dhagaa jirru akka lakkoofsa biyya kana sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa afurtamarra.
guyyaa Ee guyyaa dhukaasa rasaasaa karaa duddubbee keenyaatti jalqabe dadadadadat jennaani waan elektirikii wayii walii qabatee boba'aa jira ta'amoo maal jennee hirrifannee booddee osoo laallu namtichi warra kooridarirraa taa'anu kana ajjeesaa dhufe bakka nuti jirru ga'ee rasaasaadhaan mirgaa fi bitaadhaan fite. An salfii isa duraa isa duraarra achiin taa'an jira.
isin malee maatii keessan keessaa namni achi ture jira.
Lakki ana qofaan deeme haadha mana kiyyaa deessee torbaan lama mana keessa jirti. Ijoolleen immoo mana barumsaa jiru. Ana qofaatu deeme. Waa tokko biyya nagaa. Waa tokko waan akkanaa takka dhageenyee hin beeknu nuti.
Egaa namni seene sun yeroo dhukaasa banu iyyatu wacat ture moo attam ture menaa ibsa.
Egaa karaa mirgaa barri tokko jira karaa sana ka jiranu figanii bahanii nuti immoo gaa karaa fuulduraa waan teenyeef jecha barriin hin jiru fiiguus hin dandeenye namnis gaa asiif achi fiiguu jalqabe kaafne gaa achumaa teenye hafne gaa jalqabaadhaan awutomaatikiidhaan rasaasa nutti gadhiisee nama hundaa kuffisee booddee immoo gaa deddeemee tokko tokkoon hafuuraa qabu dha'ee. ani bakkuma taa'uun sanaati achumaan cisee gaa akkuma nama du'e hafuura kiyya kuteetiin nan ciisee fulduraa koo gaa shalfii tokko jirti shalfii quraanaa itti kaa'amu.
Irra kaa'an.
Ee isaa harkiseetiin gaa ofirratti kuffisee mataa koo kanaa gaa awwaale gaa achi keessa.
Dhuunfattan.
Ee hafuura kiyyaan kutee gaa toora daqiiqaa kudhan ta'a gaa. Hin du'e jedhee na darbee deemee hin beekne gaa. garuu karaa mirgaa fi karaa bitaa akka jiran hundaa namoonni ajjeesee fixe.
Namootuma isin taananiifaa jiran warra akkasii ajjeeseera.
Ee nama afurtamaa ajjeesee beeka achuma masgida tokko keessa.
Namni hammam ta'a ture?
Toora dhibba lamaaf shantamaa ta'a.
Achii ol gaafa jettan maal argitan?
Turee gaa sagaleen rasaasaa san dhaabbate booddee gaa namni gaa boo'uu fi dhiyyoo kana jalqabanii ala sana shalfii sana ofirraa kaaseetiin ol ka'e. Oo gaa maalin sitti ma jaallanne dhiigaan kun akka lagaa yaa dhiigna namaa akka bishaan lagaa yaana. waan haasaa bumti waan akkanaa an filmiidhaan arge malee takka an lubbuu tiyyaan arge hin beeku.
Warra isin biratti ajjeese sana keessa dubartoonni ijoolleen jiru?
Ee ijoollee waggaa lama ijoollee waggaa sadii ijoollee waggaa kudha afur dubartoota nama guddaa maal jetta gaa.
Namicha isa dhukaasu sana carraa fuula isaa arguu argattaniittu
Ee nan arga achi shalfii keessaa dhoqadaniin nan arga nama faranjii ah, gabaabaa tokko isa amma televizhiniif waan halleen agarsiisan sun isa isin ija keessaniin argitan sana ee isuma isuma namuma tokko namuma tokko namuma tokko isa booda gaaga nama afurtamaa ajjeese booda ba'ee sokkee jechuu ee afurtama ajjeesee toora afurtama immoo gaa madeessee kutee gaa achiin ah, makiinaa yaabbatee immoo masgiidaan immoo kan biraa jira kiloomeetirii jaha torba akkanaa fagaate liinwud jedhama achi immoo deemee nama kudhan ajjeese achi achi boddee gaa rasaasaa fixee baqatee haali deemu gaa poolisiin ga'anii achumatti qaban.
Egaa inni ega deeme booda achi masjida keessa namoota ajjeefamanii namoota madaa'an kana eh, attam gootan.
Osuma achi waca'anu gaa poolisiin dhufe achumaan immoo daqiiqaa shan booddee ambulaansiis dhufe egaa gargaarutti jalqabnee kan lubbuudhaan jiranii nama toora afurtamii saddeet hospitaala geessinee ka du'e egaa achumaa dhiisanii kaleessaaf baasanii fixan egaa ka du'e sana warra hospitaalaa deeman irraa immoo nama tokko achi hospitaala keessaa hin du'e nama kudha tokko faranjiidhaan kiriitikaal kondiishin ka jedhanu Haala lubbuuf sodaachisu.
ee nama kudha tokko kaafe immoo gaa achuma jiran ammallee Eh, Warri masjida sanatti waliin salaataa turtan kun lammiiwwan Eh.
biyya adda addaati.
alamaa guutuurraa hindii paakistaan turkii itiyoophiyaa soomaaliyaa biyya arabootaa eeziyaa jettaa gaa indoneeziyaa maleeziyaa faranjiinis jira faranjiis tokkos duteetti Kanoo biyya sanaa ee imaamni barsiisaa turan sunoo attam ta'an inni hafeera anaa fi isa lubbuudhaan baane yeroo kana hundumaa kanumaa'u lafa amantii tokkotti argitanii maal yaaddan?
Nuti gartee gaa niwuziilaandii kana biyya nagaa jennee jiraanna waan akkanaa tokko arginee hin beeknu jibbina amantiidhaan waa tokkoon waan nurraa gahe hin jiru kana dura kun gaa eessaa akka nurraa dhufe hin beeknu namtichinis gaa awustiraaliyaarraa dhufe warra biyya kanaa miti lammii awustiraaliyaadha namtichin gaa white supremacy kana ka jedhamu warra sana warra adii olaantummaadha gaa maaliif islaamota akka fiilee gaa nuti hin beeknu Waggaa lama biyya kana ta'ee kunuu orgaanaayis godhaa ture wanni kanaaf. Pooliis gaa hanga ammaa jibbinatuma maayigiraantii kana jedhaa waayit supramaasii jedhaa nama gaddisiisaa nama shantama ajjeese gaa.
Simbira afurtama masjida sakaanii kudhan.
Ee Namoonni Itoophiyaa jiru turanii masjida sana keessa.
ee hiriyaa koo gaa mucaan tokko mucaa bahar daari inni sun immoo gondar irraa dhufe lachuunuu hospitaala jiru inni tokko lubbuu sodaachisaa keessa jira taafe immoo miila isa cabe achuma hospitaala keessa jira.
Kan du'an garuu hin jiran.
Itoophiyaa keessaa akka du'e hin jiru. Warra Sumaalee irraa hedduu ajjeese. Warra lubbuu sodaachisuu keessa akka jiran ammallee haasa'ullee hin jalqabne ganaa du'uu danda'u. Ah, Abbaa jettaa maatiin haadha ilmoo ka waliin du'e hin jiru. Abbaaf ilma ka waliin du'e hin jiru. Ah, Daqiiqaa sanatti waan kun uumamee daqiiqaa sanatti lafa kuftanii gaafa jirtan maaltu dhufe sammuu keessanitti?
Waanuma filmiin argu kana kanatti du'aa'eedha namni hin jedhe sana booddee immoo gaa namtichiin ala turu bakka maa inni gaa I just I lost hope you know abdiin kutee haadha manaa koo yaadee ijoollee kootiin yaadee bakka gaa du'aa'eedhuma hin jalqabe karaa gaa inni kun immoo kan kooti inni kun immoo kan kootiin jedha ala du'a jedhu du'a jedhu. Booddee gaa ani hin beeku gaa akkuma wan- mataan koo naanna'ee kunoo gaa waan hundaa irraanfadhee booddee ala namni waca wala namni iyyuun akkuma namni hirribaa keessaa ka'uutiin utaaleen ka'e.
Ijoollee meeqa qabdu?
Ijoollee sadiin qaba.
Niwuziilaandi biyya nagaa taateetu kan beekamtu. Egasii as haalli jiru maayin maal argitu uummatarra?
Uummanni egaa badaa aaraniiru. Haalaan baay'ee aaranii ah, alama guutu sossoo'e dubbii kanaan gargaarsa guddaa mana manatti deemanii nu gargaaraa jiru.
Amma jimaata Eh.
dhufu immoo eessatti salaatuuf deemtu?
Masgiida fuulduraatti paarkii tokko jira achi salaachuudhaaf egaa qophaa'aa jirra. Malee masgiidichiin egaa waan itti deebi'amee galamu miti egaa maskootis barris caccabeedha. Warra baqate sana maskootiidhaan dukkaasee ajjeesaa ture.
Obbo Abdulqaadir Abbaa Booraa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Anis ni galatoofedha. Nagaan.
kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti dhaggeeffatoota keenyaa qophiyaaf itti ceena waa'ee uummata oromoo kana beektu laata fiilmiin haaraan jaatanii jireenyaa jedhamuu fi yeeyyis birruun barreeffameef qopheeffame dilbata dabre kana galma aadaa oromootti bakka jaallattoonni artii hedduun argamanitti eebbifame baname Fiilmichi dhimma walitti dhufeenya hawaasummaatti kan fuuleffate akka ta'e dubbata barreessaaf daayiriktarri fiilmichaa. Jaatanii jireenyaa barreessaa saarraa jalqabee agaa ogeeyyii qophii fi taatota fiilmichaa keessatti qooda fudhatanitti namoota haaraa ta'uu kan dubbatan daawwattoonni fiilmichaa yaaliin akkanaa jajjabeeffamuu qaba jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Kana Fiilmiin jaatanii jireenyaa kan yeeyyis birruutiin barreeffamee qophaa'e dilbata darbe Finfinnee giddugala aadaa Oromootti wayita eebbifamu. Qabiyyeen fiilmii jaatanii jireenyaa dhimma hawaasummaa uummata Oromoo irratti akka xiyyeeffatu dubbata barreessaan fiilmichaa.
jaataniin jireenyaa maatii bultiin isaa duraa diigame qaama fira fakkaatee isaan waliin jiraatuun kan duraa diigame haa ijaaramu jedhee kan kaaniif immoo duukaa duutu duukaa wachuu duukaa jooruu dhugaa jiru kaamtii ofii isaanii isaan faana barbaaduudha maatii yookaan bultii duraa diigameef mancee jaalalaaf marabbaa tamsa'ee fi xumura irratti tokkummaadhaan maatii deebi'een wal argatu jaataniin jireenyaa keessatti kan nuti arginu.
Fiilmiin jaatanii jireenyaa erga barreeffame waggoota torbaa ol harka kiyyarra taa'eera. Sababa hanqina diinagdeetiin kan jedhe yeeyyis birruu hojjetamee xumuramee eebbaaf qaqqabee wayita fiilmiin kun eebbifamu immoo Oromoon jigiidhaan bahee fiilmii kana daawwachuu dhufuusaatti gammachuun koo daangaa hin qabu ture jechuun dubbate.
gaafa xiixiitti nama biraa hin hafu gammachuuttis gaddattis nama biraa hin hafu waamicha hin eegu maqaa hundi isaa oromoo jedhamu kaanaan sababa kanaatiif boolla lixa dhagaa gal- galagalchamuu hin dandeenye galagalcha sabni kun baay'ina qofaan guddaadha osoo hin taane saba kaba- kabajni isaas guddaadha saba xiiqiittis guddaadha kan qaawwee hin yaadamne nama faana seenuudha kiilomeetira dheeraa deemanii kan dhufan gareedhaan wal qurteessanii aga asoosaarraa kaasanii gimbii naqamti kallattii garaagaraatiin kan dhufan waamicha aartii oromooti waamicha oromoo dhaga'anii yeroo isaan miidhagsuuf bakka sanatti argamanii an galanni goda hangaa hin qabu galata guddaatu isiniif ta'a jechuun barbaada gammachuu koo wantan ittiin ibsadhu jechuudha sababa nafa akka hin qabaanneef.
Barreessaa kitaaba Ilkii Arrabaa fi Cuunfaa Dhiigaatiin kan barreeffame fiilmiin jaatanii jireenyaa ergaa guddaa ittiin dabarfachuuf gudunfatee ka'e galmaan akka ga'eefis dubbata yeeyyis.
Fiilmiin kun ergaan barbaade daawwataan kallattii garaagaraatiin hubachuu danda'a. Anaa fi isan barbaade hubachuu dhiisuu danda'u sababa ta'eef ofii kooti keessatti kan argaa jira. Kanan bakka buufattee ilaalaa jiru sababa ta'eef akkaataan itti barreessetti sababa hanqinoota haalaarraan kan ta'e wantoota akka teeknikaalii yookaan gama gulaalliidhaanis ta'e daayirektii gochuutiin hanqinoota jiran irraan kan hafe seenaa isaatiin wal qabatee ergaan isaa madaa hawaasni qabu yoo ta'e tuttuquudhaan jabaatu kan ittiin jedhu hirriba hawaasni rafu yoo ta'e dammaqe jechuudhaan kan sosochoosu ergaa isaa sababa of keessaa qabaatee jiru gowwummaa qofa osoo hin taane gamnummaan isa hawaasa kanaa akka inni barbaachisu waa'ee hammachuu yookaan waliin jiraachuu kan biraa waamanii ofitti qabuu qofa osoo hin taane qulqullummaadhaan deemu qofa osoo hin taane gamnummaan akka inni barbaachisu jaatanii ergaa dhaamtetti jedhe sababa na abdachuuf bakka yaada koo naaf buuseera jedheen amanan fiilmii kanarra.
Ogeessa kaameraa dabalatee gareen hojii qophii fiilmii kanarratti hirmaatan hundumtu haaraa ta'anis hojii gaarii hojjetaniiru. Ija ogummaatiin garuu hanqinoonni tokko tokko ni jiru jira. Taamiraat Addaamu qopheessaan fiilmii fi sagantaaleen.
Dargaggoonni fiilmii otoo hojjetanii hin beekin hojjechuun hin danda'ama waan jedhamullee waan of keessatti qabudha. Barreessaan fiilmii jaatanii yeeyyis ogeessa fayyaati. Ogeessa fayyaa ta'ee garuu fiilminni akkas pirodiisu godhe kun karaa seenaa isaatiin seenaa qabiyyeen fiilmiin sun of keessatti qabatee jiru seenaa baay'ee gaarii baay'ee filoo istoorii filoo kan eegee fi kan waan nama barsiisuuf waa namatti dubbatudha in jeneraal. Garuu wanni kun rakkina siin qabu jechuus miti akka ijoolleen yookaan warri kana barreessan warri irratti aaktiingi isaa irratti hirmaatan warri gama kaameraatiin wanta kana waraabanii fi warri ediitii godhan yookaan suur-sagalee gulaalan ogummaa qabaa ogummaa gama fiilmii jaatanii jireenyaatiin yoo ilaalle fiilmiin kun rakkoo kaameraa hin qabu. Wanni guddaan baratamaan isaa istooriin isaa baay'ee jechuun biratti waan baratame tokko akka seera fiilmii addunyaatti illee ta'uu baatus istooriin wanti sun filoon isaa waan nama barsiisu wanti istooriin yookaan seenaan fiilmii sanaa ba'ee isa taanaan namni keenya baay'eetti gammada.
Fiilmii afaan oromoo hedduu ilaaleera kan jettu Caaltuu Ittaanaa fiilmiin jaatanii jireenyaa akka inni itti hojjetame anaaf addadha jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatte.
jaatanii jireenyaa fiilmii afaan oromoo amma irratti hojjetaman keessaa qulqullinaanis waan hedduudhaan addi ta'e akka ta'e ittiin argadhe qabiyyee ni dabarsuu barbaade immoo aadaa duudhaa afaan oromoo amma ammaatti oromummaa keessa jiru hundasaa qabatee dhiyaate haala addaatiitti fiilmii afaan oromoo keessaa naaf qulqullinaanis sadarkaadhaanis tokkoffaadha.
Fiilmiin jaatanii jireenyaa jiruuf jireenya oromoo sirna bulchiinsa isaa ibsa kan jedhu waloo lalisaa indarris wantoota gaggaariin fiilmii kana keessatti argeera garuu gama hojii daarekteerummaatiin qaawuu jiraatu.
Wanti adda godhu immoo fiilmii sana taatonni martinuu haaraadha. Namoota kanaan dura fiilmii afaan oromoon hojjennedha. Fiilmii walumaa galan hojjennedha afaan kamiyyuu. Diraamaa jechuudha. Hundumtuu haaraadha. Ediitarris kan waraabes kan hojjetes kan barreesses akkasiin fakkaatu akka nama jalqabaan fakkaatu gaarii.
Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif fiilmii jaatanii jireenyaa ilaalchisuudhaan yaada kennan yeroo ammaa indaastiriin fiilmii oromoo socho'aa jiraachuu ibsuudhaan. baay'inaan oomishuu qofaa osoo hin taane qulqullina hojii fiilmii irratti xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaadha jechuun dubbatan gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif sahaay daamtoo finfinneerraa.
mataa oduu deebi'ee sanatti immoo moozaambiikitti obomboleettiin idaayii jedhan garba biyya garagalchiteedha waan galaana namni kum tokko olii fixuun ooltuu jedha pirezidaantiin biisunii filippee niyuus obomboleettiin tun marroo hedduu akkanumatti deebite. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed imaltuu Qaataar jiruun bulchoota biyyi suniitiin wal mari'ateetiin investimentii turizimii fi misoomaaf waan gargaara irratti wal mari'atan. Qorattooti biyya qorattooti balaa xiyyoorri Itoophiyaa sanduuqa odeeffannoo xiyyoorri Itoophiyaa dhibbi torbaaf soddomi torba torban darbe caaccabe Faransaayitti kennanii arbiyya deebi'anii jarri kunin odeeffannoo paayileetoti Itoophiyaa yoo balaan sun ga'u waliinaa isaaniillee yaayyuu caqasanii mataan oduu akkanuma kam kiyyan nagaan bulaan soraa lafite.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurraa amma sagantaa afaan amaaraatitti fufa gama keenyaan nagaatti jenna boru walitti deebina.
of America.